mandanya kumviriza ijwi rya amerika mwaramutse neza nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika muzindukanye natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'umunani hano muri sitiyo z'ijwi rya amerika washington dc muri kumwe na jowe diane nahazwe ngiye kuremesha ibiganiro bya kano gatondo muti muri kano gatondo twabateguriye iki turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri abakunzi badusangira ijambo ntimuze gutangwa amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu burundi tubabwira iby'abadandaza badandariza ahitwa ku gitaba ni muri komune n'intara ya rutana babuze ayo bacana ayo bamira nyuma y'aho utuzu twabo badandarizwamo duhiriye tugatokombera mu ijoro ry'uwa gatanu rishe uwa gatandatu agaciro n'icyateye uyo muriro ntikiramenyekana igipolisi gisigura ko kikiri mu matohoza mugenzi wacu Kirisi Munezero yanyarukiye kuturabira ingene vyifashe barahishije ibintu byose bari bafise narakibibokoye gushika igihe cy'isaha zitanu z'umutaga umwotsi wari ugifumba mu bisigarira bigizwe n'amabati n'imbaho ahahora utuzu two kudandarizamwo aho benshi bakunze kwita ku gitaba ku batahazi ni ku mahuane y'ibarabara rija mu rutana irija igitega hamwe n'ibarabara rimanuka muri komine rutovu mu ntara ya bururi ndahiragije obed arongoye zone gitaba avuga ko yatabajwe mu ijoro ngo afashe ariko nta carokotse hari nk'isaha zine n'inusu niho bantelefona ndi mu rugo iwanje nshitse aho ku masanganzira kw'ibarabara rija igitega no mu rutovu rija ibujumbura niho nashika asanga amakiyosike ariko arasha twaciye dutabaza abajejwe umutekano bajya bo muri environema baraza kuzimya umugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari nk'amakiyosike ukuvuga ko yari amakiyosike mirongo ibiri n'indwi barahishije ibintu byose bari bafise nta na kimwe bokoye bamwe mu baburiye ibidandazwa byabo aho ku gitaba bafise ibimenyetso by'ihahamuka byaronekariye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu bikaba bidaharugwa ko ari umuntu umwe yitwa matanzaniya afise magazi yari yuzuye no hejuru nkabona nk'uwo nawe yameze kumerwa nabi ntawe umubaza ntiyo kubwira ibyarimwo bwa mbere harimwo abafise abakoreraho ibintu by'amakinga barahishije ibintu by'amapine amashamburiyeri barahisha hariho n'abari badandarizamwo imiti y'inka harahiye imiti yose yari muri iyo kiyosike harimo abadandaza ibya butike abadandaza ibiharagi harimo abadandaza ibiyeri harimo abadandaza amafu harimo abadandaza imiceri eka ibintu byose nta kibokoye aho ku gitaba ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abantu bari bakiza kuraba ibyononekaye gushika kuri uyu mutaga muri bo Njejimana Bosco umwe mu badandaza baburiye utwabo muri uyo muriro nta byinshi yashimye kuvuga kena rero ifite umutahe ishiriye nk'imiliyoni nka zitatu byose byarahiye nta kimwe narokoye ni mu bisanzwe nari muhira bagize barantelefona nze kuraba sanga byose byamaze kwaka nta bindi none uyu muriro wahoneje ibintu bitaramenyekana agaciro woba wavuye kuki umukuru wa zone gitaba yibaza ko vyoba vyavuye ku gusamara kw'abadandaza imfungurwa zitetse tubitohoje twumvise yuko ari umuntu yoba yari yasize imbabura irimwo ibiharage ku ziko abishyira mu impande ya kiyosike hanyuma indani acarataha yaciye hafatwa urubaho iyo makiyosike yose acarashika uyu mukuru wa zone gitaba hamwe na bamwe mu bari aho bavuga ko iyo ariyo yoba ari inkomoko y'umuriro mu gihe ku rundi ruhande hari abemeza ko uyu muriro woba wavuye ku nsinga z'abari bacometse amatelefone yabo zahiye mu gipolisi cy'u Burundi ntaco baravuga ku nkomoko y'uwo muriro umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye igitaba mu ntara ya Rutana Christine Munezero ijwi rya Amerika tukiri ku makuru avugwa mu karere uwahoze ari visi perezida muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo jean pierre bemba yari yapfungiwe mu ibohero rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe mu buholande abarizwa mu muryango wiwe uri mu gihugu c'ububirigi kuva kuri wa gatanu ni nyuma y'aho iyo sentare ifata ingingo yo kumurekura ku munsi wa gatatu iyo ngingo ikimara kuja habona mugenzi wacu Etienne karekezi yabajije Maître Lambert Nigarura impuguke y'umurundi mu by'amategeko mpuzamakungu mpanabyaha uko yakiriye iyo ngingo ya sepeye uru rubanza twarwakiriye nk'uko rwaje murano kumva yuko ntabahenze rutadushimishije ni urubanza rwaje ruza kurekura uwahoze ari kigega cy'umukuru w'igihugu cya kongo ariko urazi ingingo urazi ingene abaruciye ukaraba isinzi ry'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byaburiye ababo mu gihugu cya afurika abantu bari bazigiye yuko iyo sentare batabaye ni ukuri ni urubanza nyine kuko twize amategeko turashima intahe mu kirundi bavuga bati dushimye dushimye abagabo ariko tugaye urubanza ni ukuri ntitwashimye urwo rubanza kuko ni urugarukana imigi abantu batwara imigwi ikora ibara abantu bo hejuru kandi sentare yateza gufasha kugira ngo kudahana ibyaha bikomakomeye kurandurana n'imizi none se nk'umunyamategeko n'ubusanzwe impamvu ishingiye ku mategeko muheraho muva ko mutashimye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga ni izihe mwatubwira ubwa mbere hoho mu gihe urujya rubanza bafashe ujya jean Pierre bemba kubera imigwi yari arongoye n'iyo bita mirise imigwi y'inkorabara yakoze ibyaha bikomeye mu gihugu cya afurika mu mategeko rero ashyiraho sentare mpuzamakungu hariho yuko umuntu ajejwe uwo mugwi ariwe akurikiranwa ku bikorwa biba byakozwe n'abantu bato bato bari muri iyo migwi byumvikana yuko kubona rero bamurekuye iyo sentare ikaba idakurikirana abantu bato bato ni ukuvuga yuko ubwo butungane bwahemukiye abantu bakorewe ibyaha kuko baba bizigiye yuko ababikoze bazoheza bagakurikiranwa hahereye ku barongoye uwo mugwi hari abantu bibaza nk'uko mubisobanuye metero lambert nigarura uko bizagendekera abantu n'ubundi biciwe hariya muri santara afurika abantu uyu jean Pierre bemba yashinjwaga ko imiryango yabo yayihemukiye buriya bazishyurwa bati ego ico ico ico coco rero twa mu kanya gaheze uwo munsi mbere itariki cumi na zitatu umuyobozi mukuru ajejwe igisata kijejwe gufasha no gushumbusha abakorewe ibyaha nk'ivyo ahejeje gusohora itangazo ahamenyesha yuko bagiye kwihutira gukura mu nzira ico kibazo yuko bagiye kubandanya bafasha kuko yagarutse mbere no mu majambo yerekana yuko ivyo vyaha ari vyo vyakozwe kandi vyakozwe n'uwo mugwi w'inkorabara wari urongowe na jean pierre bemba hama baremeza ko abantu batokwihebura yuko ico gisata kizobafasha kizobashumbusha ku byaha bakorewe ariko mugabo nka twebwe nk'abize amategeko gushumbusha ni kimwe gufasha n'ikindi ubutungane naco n'ikindi kintu cyari gikomeye kugira ngo abakoze ibyo byaha bahanwe naho gufashwa no gushumbusha bitazobuza yuko biba hari abantu bibaza metero lambere ku kazoza ka jean Pierre bemba cyane muri politiki ya congo murebye amategeko mushobora kuba mutabizi neza ariko se mushingiye ku mategeko mubona kuba afunguwe bigiye guhindura iki ku bijyanye na politiki yo muri congo ku bwanyu mu isanzwe iyo arekuwe akarekugwa na cyane cyane yejejwe kuvuga yakuwe ko icyaha yahanaguwe ko icyaha wewe abaronse inguvu zo gusubira muri politiki ataco yinona bisigura yuko inyuma yo kurekurwa kwiwe harashobora guhinduka ibintu byinshi muri congo kuko sagaseseshwa rumuri jean Pierre bemba asanzwe ari umunyapolitiki akomeye afise ijunja ashobora mbere no gutuma ibintu bihinduka uwo munsi byari bimaze iminsi bifukereye hagati ya perezida kabira n'abamugwanya mukaba muzi yuko rero uwoye jean Pierre bemba ari mu bamugwanya mbere afite n'abanywanyi benshi tukiyumvira yuko bifise cyane cyane inguvu za politike mu bya congo kandi bishobora gutuma n'ibintu byinshi bihinduka kugira ngo n'umukuru w'igihugu ariho ashobore gutinya mbere ashobora gushyiraho intaha ishize ko yohera kwitoza cyangwa kubandanya kwigumiza ku butegetsi ku nguvu
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uretse ku mirongo migufi ya short waves mutwumvira ko mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ibiganiro by'ijwi rya amerika duca tubibandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
u rwanda ni igihugu kigizwe n'imisozi nk'umwihariko ugitandukanya n'ibindi bityo niyo mpamvu uzumva barwita urw'imisozi igihumbi kubera uburyo imisozi ihekeranye yuzuye ibiti n'amashyamba Anshuti bakunze b'ikiganiro ejo ntimugire ngo uyu munsi tugiye kuganira ku bukerarugendo ahubwo muri iki kiganiro tugiye kuganira ku miturire y'abaturage ariko twibande ku ngaruka zo gutura mu manegeka angira ngo ubu abanyarwanda mu duce dutandukanye bafite agahenge bararyama bagatura agatotsi ariko n'ubundi ntibarizera neza ko imvura yari imaze iminsi igwa yaraciye ibintu yarekeye kugwa ubwoba n'impungenge by'iyi mvura ntibifitwe n'abaturage batuye mu manegeka gusa ahubwo ni buri munyarwanda kuko ubwo iheruka kugwa yaguye nabi kandi yangiza byinshi ndetse na benshi bahasiga ubuzima Aha nubwo gutura mu manegeka bigira ingaruka ku buzima bw'imiryango ituyemo ntibikuraho ko hari abaturage bakinangira kuyavamo mu gihe bahora bakangurirwa ingaruka bigira bityo muri iki kiganiro turaza kwifashisha ingero z'ingaruka byagize ku babwiwe bakanga kumva mu karere ka gakenke gakunze kwibasirwa n'ibiza bishingiye ku gutura mu manegeka ariko kandi abaturage nabo bafite uko babona iki kibazo byose nibyo tubahishiye muri iki kiganiro reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ejo youth eco i kigali mu rwanda hagamijwe kubaka umuco w'amahoro bihereye mu rubyiruko mu rwanda kugeza ku muryango mugari w'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana muri studio mbagezaho iki kiganiro amazina yanjye nitwa mizero kirispe reka dutangire mbahe ikaze mu kiganiro turi burambure mu kanya gato cyane
iki ni ikiganiro ejo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
umunyarwanda yagize ati ibihe ntimujya inama bityo ibihe by'itumba ni iki muri iki gihe ni ukubibara ubibonye imvura iragwa amazu akagwira abantu imyaka iri mu mirima ikangirika ariko se abaturage batekereza iki ku miturire by'umwihariko abantu batuye mu manegeka aha baradusangiza icyo bumva cyakorwa kugira ngo abaturage bareke gutura mu manegeka ni kuri mikoro ya mugenzi wacu davide hitimana
banumva bari abaturage batuye mu manegeka leta yabigaho ikabubakira imidugudu bakimuka bakajya mu midugudu kuko buriya butaka ni ubwa gakondo kandi harimo n'abadafite ubushobozi bwo kuba ba- babasha kwiyubakira ngewe igitekerezo natanga kuri aho ngaho ni uko leta yabigaho ikabubakira bakabishyira mu mihigo ngewe ku ruhare rwanjye mbona nka leta ibidufashijemo yaturekurira wenda caguwa bakayirekura ese n'agataro bakareka tukagakora kuko nk'ubu mu manegeka tuhabeshwa nuko ahantu hose uhaba kuko wishyuye nkanjye ndakodesha ariko sinajya gukodesha ahantu hatari mu manegeka sinabona yo kuhishyura ariko byibuza nkikora ku kazi nabashaga kuba nakwishyura iyo nzu ya makumyabiri na bitanu kuko mba nayakoreye none ubu ntiwayabona ntuba wakoze akazi karabuze bigatuma rero tujya gukodesha mu manegeka kuko ariho hakodeshwa make bihuje n'ubushobozi dufite ikintu mbona cyakorwa ni uko leta yashyiramo ingufu igakora ubukangurambaga buhagije ah, ikagaragariza abaturage ah, ingaruka ziriya ngaruka zo gutura mu manegeka uburyo zikaze uburyo zigira ingaruka zikomeye noneho nabo bakumva uburyo izo ngaruka zibageraho bakaba bakwitabira kuva mura- muri ayo manegeka bakaba bajya gutura ahantu hajyanye n'icyerekezo mu buryo bwo kwirinda izo ngaruka zose zikunda kubagera zikunda kubageraho nk'ibi biza twahuye nabyo nk'uko nyine mu bakira abacikacumu bakubakira abakene bagahatanga n'inka mu bakene niko natwe leta ya- yatugenza kugira ngo natwe tuve mu manegeka ku giti cyanjye nka pokedi nta kintu mbona cyakorwa nk'umuturage aba yaravukiye ahantu agatura aho ngaho niho abasha gufata ubuzima bwe bwa hafi gusa nta cyakorwa ahubwo leta nirwanya amasuri ku misozi ariyo ari kubasenyera noneho inabegereza umuriro ibikorwa remezo bibashe kuhage- kubageraho ok ndumva nta kindi nge cyakorwa abaturage batuye mu manegeka leta igomba- igomba nko kutwitaho ikadufasha mu kubona akazi noneho iyo umuntu abonye akazi ubundi umuntu afite amafaranga ikintu cyose kirashoboka bagafasha abantu batuye mu manegeka kuduha akazi nk'izo viyupi ziraza zikikatira ahandi natwe bakaba bayiduha tukabona ayo mafaranga tukava mu manegeka murakoze nkanjye nka mambo ku giti cyanjye mba mbona kugira ngo abantu bareke gutura mu manegeka twabasha guhugurana nk'abantu wenda babasha kugera ahantu hahurirwa n'abantu benshi ndavuga nk'abapasiteri abapadiri abashehe abayobozi b'imidugudu uturere imirenge y'intara buri wese mu cyiciro cye nimba yashobora kubona a- a- ahamagaje imbaga nyamwinshi bagahura ahantu bakaganira bakabasha kuganira ku bintu by'amanegeka kuko hatagize igikorwa rwose amanegeka muri iyi minsi ari kutubangamira cyane kuko intengu ziri gutenguka bya danje ku buryo bitubangamiye nkatwe nk'abaturage
reka dushimire cyane aba baturage ku bitekerezo badusangije ku cyakorwa kugira ngo abaturage bareke gutura mu manegeka bityo inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo murabizi ntitujye tubanirana ijambo kuko ibitekerezo zanyu biza ku mwanya wa mbere muri iki kiganiro ese mubona hakorwa iki kugira ngo abaturage bareke gutura mu manegeka zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero rukumbi mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa se mukandika ku ifoto twamaze kubasangiza ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi ushakisha ikiganiro ejo mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka noneho nk'uko twabikomojeho ku ntangiriro z'iki kiganiro ko turi bunyarukire mu karere ka gakenke gakunze kwibasirwa n'ibiza kubera ikibazo cy'imiturire itameze neza mugenzi wacu david hitimana yanyarukiyeyo nuko adutegurira inkuru ku muryango wahuye n'ingaruka zo gutura mu manegeka nyamara mbere bari baburiwe ariko banga kumva
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
Iki ni ikiganiro ejo.
namusanze atuye aha byari byiza rwose nta kibazo kubera iki kiza cyaje n'uwampa icumbi narijyamo kugira ngo iyo nzu ngwire ndeba ngende cyashaka amagara yanjye navamo Eh, ndaye hanze kangahe numva bikabije twari twarabibwiwe mbere ariko rero iyo imvura yagwaga twabonaga ari nta kibazo biteye kubera ko hagwaga imvura nkeya aba ni abaturage bamwe mu babwiwe kuva mu manegeka ibiza by'imvura bikabageraho batarayavamo kuko byatugendekeye imvura yaraguye ya yindi ivuga ngo we nyinshi ikikoni kiragwa yongeye ubwa kabiri ejo bundi iyi mvura igushiye inzu noneho turyama hanze n'ubu turacyaryama hanze naho ubundi umugabo namusanze atuye hano mushaka yari atuye hano mbona nta bibazo dufite bihari ibibazo tubibonye ubu ngubu by'iyi mvura nyine tubona biraguye byaguye turyamye nka saa yine n'igice noneho numva kikubise hasi ndi ku buriri ndahubuka nkubutse nk'inzira tugure muzeyi naho barabyuka yanga kubyuka noneho bwuzukuru bwe nuko utabusanze hano butatu urasakuza sogokuru inzira kugwiriye nge twageze hanze abana baranga baragaruka bati sogokuru inzira kugwiriye nuko nanjye ndaza turamukura tumujyana hanze nagiye kumva numva utubuye turahirimye utubuye tumaze guhirima ngiye kumva numva ikintu kimanutse gihuha nk'umuyaga ngiye kumva numva muri nge inzira itibye imaze kwitiba nahise nsohoka maze gusohoka hajije akanya gatoya ngiye kumva numva nanone urundi ruraje rwitikuye hasi rwitikuye hasi rero nibwo twahise tugenda byatewe n'imvura nyinshi yagize yaguye kimwe mu bituma aba baturage batimuka muri aya manegeka nk'uko matabaro yohani n'umufasha we na nyirabahutu babivuga ngo nubwo bahatuye imyaka irenga mirongo ine n'itanu kandi bakaba nta kibazo bigeze bahahurira nacyo ndetse ibingibi kandi akaba ari nabyo bahuriraho na Twizeyimana Inosa umuturanyi wabo we wagize ikibazo gikomeye cyane inzu ye yose ikagwirirwa n'umusozi igasenyuka yose aha kandi barakomeza banatubwira ingaruka gutura mu manegeka byabagizeho nk'ubu iyi nzu yanjye yaguye narayubatse nyishaha kandi nshaka kuraramo none sigaye ndara hanze kandi naba ndim- ndimwo nabwo nkakebaguza igikomye ntirangwiriye igikomye ntirangwiriye tukiruka tujya hanze uwo ubona izi ngaruka mwahuye nazo ingaruka twahuye nazo ni iki kiza cyadusenyeye inzu iyi nzu niyo yateye ikibazo kubera imvura imyaka yaragiye ntaho tu- umu- abantu dutuye twegereye umukuku twarahinze imyumbati amateke byose byarigendeye ubu turahonye ne gutyo n'inzara ahubwo n'ubu turayifite n'inzara inzara irahari kubera ko inzu zingwaho n'iyo sura ikaza ikaba yampitana iherutse no kudutwara umwuzukuru mu gishanga Mm, barahamba birahamba. abantu batuye mu manegeka bakareba iki kiza cyasenyeze inzu inaha hose zarasenyutse bakwiye kuvamo bakajya ahagaragara gutura mu manegeka ni igihe umuturage aba atuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga igihe icyo ari cyo cyose kandi bimutunguye bikaba byamuviramo ingaruka nk'izo kubura ubuzima bwe cyangwa kwangirika kw'ibyo atunze
anshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka twizere ko ubuhamya bukubiye muri iyi nkuru budusigiye isomo by'umwihariko ku miturire bityo nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ese mubona hakorwa iki kugira ngo abaturage bareke gutura mu manegeka Aha turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu ari nako mutwandikira ku ifoto twabasangije ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram aha hombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo ariko kandi zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nayo ni nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi mukagira uruhare muri iki kiganiro iyi ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikiraho ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko i kigali mu rwanda naho kuri mikoro muri studio amazina yanjye nitwa mizero kirispe mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande
niliteleza mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako, nami niko magendo. Habari zote za skendo, sijalipu wapendo, and you know I want you kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo baby, ngira nduba, baby nzera, Talk to me right now. Where we wanna one day.
ndabasuhuje mwese nimugire amahoro nitwa umukiza narite mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya
duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubuntu kwa mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire umwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mbona nifuriza amahoro y'imana uraho gusa hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko duherukana kuvugana vuba reka nkosore Hmm. amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha ayo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana biza ibaya niyi buri wese mbese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo na- na- na- nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura Eh.
umva haba sindi umwana wo kubeshya ibyo byose umaga byose nabyumvise urabona utarazwe n'uriya mukobwa ko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduza atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu ngewe papa wawe nirirwa nitwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagukana gukoresha ubu utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa ngo gutomere
utwibazaga niba bikwiriye guceceka mu gihe uwo mwashakanye agukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato reka duhere kuri jean uherereye mu ngororero aravuga ko imibonano y'agahato yangiza ubuzima cyane ati ni nayo mpamvu numva ukorerwa ihohoterwa uwo ari we wese yagakwiriye gutinyuka akabivuga bakamufasha uwiringiyimana jean claude uherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga aravuga ko imibonano mpuzabitsina y'agahato iteza amakimbirane mu muryango ati naho imibonano yateguwe ati ni isoko y'ibyishimo mu muryango dukomeza gaspari nduba aravuga ko imibonano mpuzabitsina y'agahato idakwiriye na mba sindi ku bwawe vedaste uherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma ndabona yaranditse ubutumwa burebure cyane aho yagize ati ku bijyanye n'ihohoterwa hagati y'abashakanye nagira ngo mbibarize ati hagiye ufite umugore akakwemerera gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mu cyumweru ubwo twavuga ko ari ukuzubakwa ati kandi hari n'igihe musaba kubikora kabiri mu cyumweru nabwo akabyanga nkumva nakwikinisha cyangwa ngamuca inyuma ati kandi umugore wanjye ndamukunda nimumfashe mungire inama rero vedaste aha twakwibaza niba warigeze wegera umufasha wawe mukabiganiraho ariko nanone igishoboka birashoboka ko mwakwifashisha inshuti z'umuryango mukaganira kuri icyo kibazo kandi wakoze ku bw'ubutumwa bwawe reka ubutumwa bwa none tubuhinire kuri niyo dusenga utatubwiye aho aherereye mu butumwa bwe aravuga ko abantu bagikoresha imibonano mpuzabitsina bo bashakanye ku gahato bagakwiriye kubireka ati kubera ko umuntu ni umuntu ntabwo ari itungo yasoje avuga ko ibintu byose bikorwa mu bwumvikane nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe naho njyewe mwabanye na ruwikeza christela tuzasubire ubutaha mu mwanya nk'uyu
eyo ni mico the best nkora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
wewe uhuru wanjye wendo roho yanjye wewe uhuru wanjye
inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro twabagejejeho kuri uyu munsi bityo reka twibutse ko twaganiriye ku miturire y'abaturage ariko tukibanda ku ngaruka zo gutura mu manegeka muri iki kiganiro abaturage bagize icyo badusangiza
nk'uko nyine bubakira abacikacumu bakubakira abakene bagahatanga n'inka mu bakene niko natwe leta ya- yatugenza kugira ngo natwe tuve mu manegeka
muri iki kiganiro kandi twumvise ubuhamya bw'inkuru y'umuryango wagizweho n'ingaruka zo gutura mu manegeka nyuma yo gukorerwa ubukangurambaga bakinangira
kubera iki kiza cyaje n'uwamicumbi narijyamo kugira ngo iyo nzu ngwire ndeba ngende cyashaka amagara yanjye navamo Eh, ndaye hanze kangahe numva bikabije twari twarabibwiwe mbere ariko rero iyo imvura yagwaga twabonaga ari nta kibazo biteye kubera ko hagwaga imvura nkeya
ese wowe twabanye muri iki kiganiro ubona hakorwa iki kugira ngo abaturage bareke gutura mu manegeka zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mu kutwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo ubundi mukatwandikira ku ifoto twabasangijeho reka ikiganiro ejo tugicumbikira aha ariko ni ukuri tubashimiye kuba mudahwema kubana natwe buri gihe kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye nizero kirispe wabagezaga ikiganiro cyari gihagarariwe na hoje nigena amahoro y'imana abane namwe mugire ibihe byiza
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti bakunzi bacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi na zibiri muraza kumva ikiganiro dusangira ijambo diane nahazwe twari kumwe ndabikebanure ndabifuriza umunsi wa mungu mwiza no kubandanya muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro by'ijwi ry'amerika